iyi mwumva ni radiyo ijwi rya amerika ijwi rya amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byayo mu kirundi no mu kinyarwanda mwiriwe inshuti mwese muduteze amatwi kuri uno munsi wa gatatu tugiye kubaganiriza mu kiganiro cerekeye amagara y'abantu muri isanga ku- ku- kuri kineziterapi ni ukuvuga u- umwuga wo kunonora imitsi no kugorora ingingo z'umubiri hamwe n'ubumuga ubwo ari bwo bwose Ah, ni mu kanya gato mu kiganiro muri isanga aho tugiye kuganira mu kiganiro muri isanga n'umuhinga yanonoseye ubwo ubwo burwayi ariko mbere yaho reka mugenzi wacu ejeni mukankusi yadushikiriza inshamake y'amakuru avugwa mu burundi ejeni urakoze oriane nshuti mwese muduteze amatwi mbanje kubaramutsa ibiro by'uhagarariye ishami rya onu ryita ku burenganzira bwa muntu i bujumbura mu burundi byaraye bitewe n'abantu bitwaje intwaro uwo munyamakuru w'ijwi rya amerika eroje wirikaneza uri i bujumbura arimo kudukurikiranira ayo makuru turi kumwe ariko ku murongo wa telefone eroje icyo gitero cyabaye gihe ki byifashe gute hari abakomeretse
ibyo ni nk'uko amakuru twakuriye kuri ibyo biro yatubwiye icyo gitero cyabaye nk'igihe cy'isaha umunani z'ijoro ariko abateye ntabwo barashe ariko batubwiye ko bateye ubwoba abari basanzwe bacungiwe umutekano w'abasivile eh, babiri eh, hanyuma babona kwinjira indani ahasanzwe mu rupangu Mhm. hanyuma se ibintu byifashe gute hari ikintu bibye ha- bi- bimeze gute
gushika ubu ibyibe kandi byononekaye ntibiramenyekana ariko nk'uko twabibwiwe na robert eh, kochani asanzwe akegera cy'utwara eh, urwego mu burundi amatohoza yatanguye kandi nawe nyine yemeye ko iki gitero cyabaye ariko avuze ko amatohoza yatanguye kandi adashobora eh, kubivuga ko atunga igeneve hanyuma ugize kumenyesha amakuru eh, igeneve nawe umupfasoni elizabeth hotel yabwiye ijwi rya amerika yuko atanu n'umwe n'ubu icyo avuga gushika aya matohoza aheze Mm. aho ni ku ruhande rw'ibiro bya onu bishinzwe uburenganzira bw'ikiremwamuntu noneho ku ruhande rwa leta y'u burundi abashinzwe iperereza tuvuge mu gipolisi cy'u burundi ntacyo barabivugaho
ibyo ni navuganye n'umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi eh, Pierre Nkurikiye mu nyuma nawe nyine namwe yamwihamagarira bwa mbere njye nari namuhamagaye yambwiye ko gushika ubu igipolisi kitararonka umuntu aza kucitura akibwira ko ibyo biro byatewe yongeye ko ati mu gihe tubonye abantu bashinzwe kuvuga ibintu mu itangazamakuru kandi baticuza igipolisi basanzwe bazi uko dukora ati twaca tubifata nk'uko ari nk'irengane bariko barigirira Mhm. Eh, ubwo ukomeze udukurikiranire ayo makuru hanyuma tu- uraze kuyatugezaho ku buryo burambuye eh, mu biganiro byacu bitaha ndagushimiye cyane eroje
ndagushimiye nawe Virginie.
radiyo ijwi ry'amerika isamiraniye washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda nk'uko twari twabibabwiye uyu ni wa mwanya w'ikiganiro muri isanga mwumva iminsi yose saa kumi gushika saa kumi n'imwe amasaha y'ubujumbura mu burundi n'i kigali mu rwanda ku munsi wa gatanu uheze itariki umunani z'ukwezi kw'icenda wari umunsi mpuzamakungu wahariwe ukuvura mu buryo bwo kugorora ingingo z'umubiri hamwe n'ubumuga uko kugorora ingingo rero z'umubiri rero ntibyijukiwe mu burundi haba mu bajejwe amagara y'abantu canke kuri aba banyene ba- bo kugororwa hamwe biva ku kutamenya uh, kw'abanyagihugu hamwe n'izimba rya- ry'ubwo buryo bwo kuvugwa Uh, n'ibindi turabibashikiriza mu kanya kari imbere ariko mugume ku maradiyo yanyu ni- tubibutse nimero mushobora guhamagara ko kugira ngo mushikirize ibibazo n'ivyiyumviro kuri iki kibazo ni rimwe kabiri zeru kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara nakaryo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara ni cyanyu
nk'uko twabibabwiye rero mu kiganiro muri isanga cy'uyu munsi tugiye kuganira ku kugorora ingingo z'umubiri hamwe n'ubumuga ntibyijukiwe cyane mu gihugu cy'u Burundi nibyo tugiye kuganira ku munsi wa gatanu wari umunsi mpuzamakungu wahariwe uwo mwuga iyo ndwara izo ndwara z'umubiri Ah, imbere yaho reka tutege amatwi inkuru twateguriwe na mugenzi wacu Diane Ndonse kuri iki kibazo mu gihugu cy'u Burundi imbere y'uko tuja mu kiganiro nyirizina
abaganga banonosoye ibijanye no kugorora ingingo hamwe n'ubumuga bavuga ko hari ingorane nyinshi zo mu mubiri hamwe n'ubumuga abantu bagendana ku kutamenya ko bivugwa batanga akarorero k'ubumuga butandukanye abana bashobora kuvukana hamwe n'indwara zishobora kuba inkwezi z'ubumuga kenshi umurwayi adahuta amenya muganga deo ndayishimiye yanonosoye ibijyanye no kugorora ingingo hamwe n'ubumuga akorana n'ibitaro bitandukanye byo mu gisagara cya bujumbura turafasha abana bavukana ubumuga ubumuga bw'ibirenge ubumuga bwo mu mavi ubumuga bujyanye n'igice kimwe cy'umubiri kiba kidakora cyangwa abana bavuga ko bacomotse mu maboko igihe bariko baravuka bita mu faransa plexus branchiale n'abantu bagira izi ndwara zijyanye n'ivumbuka ry'umurindi w'amaraso ugasanga igice kimwe cy'umubiri ntigikora ikindi nacyo kirakora turafasha abo bose bafite ubwo bumuga bw'amaguru aba yamugaye atanga uvu zirimwo cyangwa akadadarara tugafasha abafite indwara y'umugongo cyane eka n'ibindi bice ntibyuzungurirwa n'ibindi ibyo bita kine vestibulaire abanyagihugu bo mu ntara zitandukanye zo mu gihugu baragendana ubumuga bivuye ku mvo zitandukanye aha twovuga nk'ikena ry'abaganga b'abahinga mu kugorora ku bitaro byo mu ntara byongeye n'uburyo bwo kwivuza si abanyagihugu benshi bashoboye kuburonka ni mu gihe umuntu ashobora kuriha amafaranga arenga ibihumbi mirongo itanu ku ndwi kandi bigasaba ko amara amezi n'amezi atonda kwigoroza bikanashika ko baciriza hagati eka bishobora kuva no ku zindi mvo nk'uko muganga deo ndayishimiye abandanya bitwiganira ni uko icyo gisata cyo kugorora kitari henshi naho kiri kenshi kiri aha mu gisagara ko mu ntara zose z'igihugu si henshi ziri nta hatanu ziri mu gihugu cyose rero umuntu ugira aze kwivuza naho bisaba amahera menshi kuko aba agoye gutwara kumuzana i bujumbura kumugaburira n'ibindi biragora biraca bisaba ko umuntu ahitamo kumugumiza muhira imvo ya kabiri ni uko bizimvye kandi atari umunsi umwe iyo utandugira nk'inshuro cumi inshuro mirongo ibiri cyangwa ukwezi kose cyangwa amezi uko bisaba yuko umuntu agukurikirana afise umwete mwinshi cyane hama ikindi ni ukutamenya aho uwo muntu mvyeyi yavyaye umwana akabona avukanye ubumuga aca amuhebera muhira akavuga ati yavutse ari ikimuga nta kindi ndi bukore ariko kandi izi ngorane zo kwigoroza ku banyagihugu zirava ko igisata kijanye no kugorora kitashoboye kuronka ikibanza gikwiye mu buvuzi nk'ibindi bisata bivuna indwara zitandukanye ku bw'ivyo muganga deo ndayishimiye avuga ko abanyagihugu bafise ico bahahombeye uravye uko imyaka yagiye ikurikirana igisata co kuvura muri ubu buryo bwo kugorora ritanguye vuba kumenyekana navuga nti ibyapfuye ni byinshi umunyagihugu ntiyamenye by'ukuri ko ubumuga buvugwa ntiyamenye ko wavunitse yamukuye ku isima ashobora kugororwa ntiyamenye ko ivyo birende vy'umwana atambukana bifyase bimeze nk'ivy'imbata vy'ukuri bishobora gufashwa muri kine kugira ngo bigororoke kuko novuga nti gushika nko mwaka wa bibiri na cumi na kane cari kizwi mu bushikiranganji bwo gushigikirana hama uno mwaka niho novuga nti igisata c'amagara y'abantu cabishizemo uruhara kugira ngo duhagurukane n'abandi kugira ngo tugire urunani mu kuvurira hamwe aha umuntu ashobora kwibaza aho iki gisata cyo kugorora ingingo n'ubumuga bitaniye n'igisata cyari gisanzwe mu buvuzi bita chirurgie mu rurimi rw'igifaransa n'ubu nyene muganga Deo Ndayishimiye aratanga umuco umuganga bajejwe ivyo kubaga akazi kiwe arakurayo akameze nk'uruhara akabuza uwo muntu kugonda no kugororoka rero twico dukora tuza twondereza kugira ngo amagara y'abantu abimere neza gusumba kugira ngo umurwayi ico yarabuze akironke aho atarashoboye gupfunya ingingo ashoboye kuyipfunya aho atarashoboye kwikora ashoboye kuyikora bisigura ko igisata c'ubuvuzi mu kubaga na twebwe turakorana kandi turi ntasubirizwa kuko turi mu bacinga ubumuga uyu muganga abandanya asaba ubushikiranganji bw'amagara y'abantu guha ikibanza gikwiye igisata cyo kugorora kuruta uko biri muri kino gihe ahanini akanasaba ko leta yoshira inguvu mu kugwiza abaganga banonosoye ibyo kugorora ico twosaba ubushikiranganji bw'amagara y'abantu nuko uno mwaka twobusaba ko coba igisata hangiro ko coba ntasubirizwa muri uno mwaka kugira ngo birishe umunyagihugu ko biri mu bivugwa kandi bishobora ko umuntu yiswe ikiri mu guno munsi ejo ashobora kuba akomeye agaterera mu iterambere ry'igihugu hama ikindi ni ukundira ngo mu minsi iza leta yoshiramo umutahe mu kwigisha benshi abakinezi terapete bakaboneka amagara y'abantu nayo agatanga ku bitaro vya ruguru bikaronka umuganga n'aho yoba umwe ajeje ukugorora ingingo twibutse ko kuri uyu wa gatanu w'indwi iheze itariki umunani z'uku kwezi ariho hahimbazwa ku isi yose umunsi wahariwe kugorora ingingo z'umubiri hamwe n'ubumuga ibujumbura diane ndonse ijwi rya amerika harakoze cyane mugenzi wacu diane ndonse nk'uko mubyumvise yaraganiriye ibitari bike na muganga deo ndayishimiye ni nawe dufise ku murongo n'umunsi nk'umutumire wacu twashimye rero kumutumira mu kiganiro muri isanga cy'uyu munsi kugira aganire n'abanywanyi b'iradiyo ijwi rya amerika yongere aje mu idoniro rya bimwe mu byo mu bibazo baganiriye na mugenzi wacu diane ndonse abijemwo do nido yongera tuganirize ku bundi buryo bwinshi bwaba buhari bwo kugorora ingingo z'umubiri muganga rero deo ndayishimiye yaranonosoye ibijyanye no kugorora ingingo hamwe n'ubumuga akorana n'ibitaro bitandukanye mu burundi cyane cyane mu gisagara cya bujumbura akorera mu bitaro bitandukanye by'ubujumbura nko kuri seka mu kinindo polyclinique de la maison medicale turi kumwe ku murongo tuje mu kiganiro muganga ndayishimiye ndabashimiye ko namwafashe kano kanya ko kuganira natwe kaze mu kiganiro muri isanga
yego murakoze
nk'uko mwabyumvise namwe mu nkuru twumvise mu kanya mwaganiriye na mugenzi wacu diane ndonse ariko twashimye kongera kubatumira turabashimiye turifuza nka kimwe mu bibazo mwaganiriye twifuza ko mujamwo ido n'ido ni ubuhe bumuga bushobora kuvugwa n'ubwo buhinga kineziterapi mu gifaransa
murakoze cyane ubumuga navuga ni bwinshi ariko icya mbere ni uko hariho ubumuga bujyanye abana bavukana igihe bakivuka hariho ababa bafite ibirenge nk'uko nari nabivuze ibirenge bifyase bimeze nk'iby'imbata bishase hasi hariho ibirenge byikunja ibyo bita ubugaru hariho abafise amavi akorana ko ibirenge bikamera nk'ibitandukana naho ibirenge bimera nk'ibikorana ko amavi agatandukana ibyo bita mu gifaransa jenuvarumu na jenuvarumu hariho ibijyanye n'igice cy'umubiri cy'umwana aho nyine bishika cyo kikaza gikora muri uko kidakora neza nk'ikindi gice aho ukuboko ukuguru usanga bitanyaruka gusumba ibindi ibyo bita imiporoje doramfa n'ibyo nyine biri mu bikira cyane hakabaho n'ibindi tubona ku bana cyane inzira z'ihemero ziziba tugafasha mu buryo ngo zizibuke nabyo nyine bimara umwanya muto cyane bigakira rero hakabaho n'izindi ndwara z'abakuze zidufata umugongo aho umuntu usanga agendana umugongo bivanye n'akazi akora ka minsi yose izi ntebe twicara ko mu biro usanga ari intebe zidahuye neza n'ingene umuntu akazi akora ugasanga yicara umwanya munini umugongo waje umugongo uri mu bivugwa bigakira indwara z'igikebu n'izindi ndwara ni nyinshi muri make muri kineziterapi ko ni muri icyo gisata no gukinga ibyo bita obezite ibyo uduga ibiro birenga urugero kuko turafasha muri bya edikasiyo fizike kugira ngo umuntu ashobore kugabanura ibiro n'ibindi nk'ibyo yego murakoze cyane rwose none nk'uko murasiguye byinshi cyane cyane nk'inzira z'ihemero benshi bashobora kuba batari bazi yuko muri kineziterapi bishobora kuvugwa hari ibindi bihimba by'umubiri bidashobora kuvugwa na kineziterapi tuvuge nka ndakeka nk'intoki nazo nyine ziravugwa ibihimba byose by'umubiri muri make birashobora kuvugwa ego ego urakoze cyane ibihimba byose by'umubiri birashobora kuvugwa no muri kineziterapi bivanye n'indwara umuntu arwaye kuko nk'uko twabivuganye ko novuga nti indwara zo muri kine si urwego rwigenga ruri ku ruhande ngaho ni urwego rukorana n'izindi nzego n'izindi n'izindi n'ibindi bisata byo kwa muganga bigakorana n'abandi baganga bandi bo kwa muganga bisigura ko ibisata byose byo kwa muganga duhana abarwayi bisigura ko nta gice na kimwe cy'umubiri kiriho kidavurirwa kidafashanya na twebwe muri kineziterapi turi kumwe n'abandi mu gukora ego murakoze cyane rwose kino ni ikiganiro nk'ijambo abanywanyi b'iradiyo ijwi ry'amerika nabo kumbura bafite ibibazo byinshi cyane bababaza bijyanye n'uburyo mu- eh, bukoreshwa kugira ngo munonosore iyo mitsi canke ikiringo bifata kugira ngo muvure uburwayi runaka reka kumbure tuje ku murongo dutangure tubahe akaryo bababaze ibibazo tuhere kuri jean de dieu jean de dieu turi kumwe yego turi kumwe ni saa namwe ni isaha ni saa amahoro neza
hanyuma ndashaka kubaza uwo muganga Mhm.
muri iyo ntegere sinzi ko yavuze yuko hoba hariho ahantu hari ibyo bitabo bi- bishobora kuvura bene Mm, bene iyo ndwara subiramo je- eh, subiramo ntitwumvise neza telefone yawe igira icike ego mbajije ntisinzi ko muri interiyere hariya eh, hagati hari za gitega cyangwa hari za Rubavu, haba hariho ibitaro bashobora kuvura iyo ndwara kandi no mu gisagara cya bujumbura ndashaka kumenya ibitaro naho nyene uko bingana cyangwa naho biherereye ku buryo nkunze kubona benshi muri interiyere bafite iyo ndwara ariko usanga mbere banazi naho bashobora kwivuriza murakoze Mm, urakoze cyane jean de dieu reka tuje ku murongo tubandanye twakire leo cargo uratwumva
ndabumva cyane ku ijwi rya amerika muramvanyumva namwe amahoro mahoro turakumva neza
ego murakoze nashaka ni nse nk'uwuterera nongera ashimira uwo muganga ku- kuyo kw'izo mpanuro ariko aratanga ni kw'ivyo vyerekeye kinesiterapi ukuntu bimeze ariko nashaka ndamubaze nko ngaha mu burundi aha yaraba uburyo ubwo buhinga buhaye bukoreshwamo arabona ko bushemeye byotuma abanyagihugu bose canke aba- aba- ubu- abafise izo ngorane yuko bose boshikirwa ata ngorane ata ata nkomanzi ari hamwe ata nkomanzi tugashima uko ariko arabisigura ariko nimba hari inkomanzi yoterera akahe leta yofasha iki kugira ngo izo ngorane zihere murakoze ku ijwi rya amerika murakoze cyane leo cargo Eh, reka tubandanye twakire abandi banywanyi orneye Cor- corneille murantunga corneille mahoro neza yambu neza murakomeye yego turashima
okay mpagaze unyere mu kayogoro Mhm, mu makamba mhm,
jewe ngomba se n'ushimira uwo muganga ku byo avuze mhm.
ariko nashaka kumubaza utubazo dusa na tubiri mbega kumenga avuga nko kumenga ni umwe cyane avuga umenga eh, niwe wenyene yoba asigaye mu gihugu nagomba kumubaza nimba hari abandi mu nyuma boba bariho canke ari we wenyene inyuma yiwe koyoshi ko ni- niyaba atakiriho ni bande bazosigara barabigira ikibazo gira kabiri nagomba gusa n'umubaza iminsi adugira ko ruguru nimba ashobora kuduga ku bitaro bimwe bimwe kugira avure izo ndwara cyangwa nimba aguma mu gisagara cya bujumbura gusa hanyuma ikindi nacyo nagomba asa n'umusaba Mhm.
yoraba by'ukuri akandikira inama nshingamateka akayibwira ibyo bibazo ko biriho mu gihugu kugira ngo ihamagare umushikiranganji imubaze imusabe n'uburyo bwo kubishyiramo kugira ngo leta mu buryo bakoresha mu mwaka uza bijemwo kuko urumva ko ari indwara ikomeye cyane izotuma n'abantu ba- ba- bashobora kugira ingora- ingora- ingaruka mbi cyane nk'aba mu Mm.
minsi iza ngerageje gukosora gato corneille ni indwara ni, ni nyinshi zitandukanye zishobora gutuma ubumuga bukenera kineziterapi ariko turaha akaryo muganga akwishyure ku bibazo byawe sibyo Ego mu- ego murakoze murakoze cyane reka tuha akaryo muganga ndayishimiye ijambo ni rwawe ibibazo bya jean de dieu eh, yabajije ku bijyanye n'ibitaro ah, mukoreramo ibitaro bihari leo kago nawe yabajije niba uburyo bwo kuvura abantu buhagije mu gihugu corneille nawe nawe nyine yashe n'ubaza icyo kibazo ku cyo mwokora kugira ngo musabe leta inama nshingamateka kugira ngo ishyire mu mu buryo kuvura abantu Mm, hamwe yabajije nimba ari namwe mwenyene ariko sinzi ko- ah, uko yabyumvise ko muba ari mwe mwenyene muvura muri uwo mwuga ariko muramwishyura namwe ijambo ni rwawe Yego. murakoze cyane Eh, mpereye ku kibazo cya jean dodieu nuvuga nti eh, mu bihugu ha- mu bihugu hagati harasanzweho senare yari isanzwe izwi kuva kera cyane ni ni centre iriho imaze igihe yafashije cyane mu gihugu cy'u Burundi eh, yafashije cyane mu kugorora ubugaru yafashije cyane mu kugorora abana bavukanye ubumuga yafashije cyane by'ukuri kugira ngo ikinge mugabo isangane nke ni ni eh, ni gisata nka kimwe hama turaca ku hariho za saint kizito izo ni centre zizwi kuva kera cyane hariho no ku bitaro by'ingozi aho ico kigo kimaze kuboneka hariho ni muyinga hariho rero n'aho i bujumbura n'umuramvya bisigura ko naho twavuga tuti ni- niho ha- hoba hari izo centre nibutse y'ingoga hama eh, aho i bujumbura naho bita ko kwihari kuko hariho nk'aho kuri semuseka hariho kuri maison medicale polyclinique hama na roi caled na prince regent na saint kizito na n'ahandi twizere ko mu myaka uza hazoba igikorwa gikomeye kugira ngo iyo sa- izo centre zigwire kugira ngo aho umuntu by'ukuri yifuje kwivuza ashobore kuronka aho yivuriza yego hama kuri cargo aravuga ati ubwo buhinga bwose dukoresha bwoba bushimishije by'ukuri arabajije n'impanuro umuntu yotanga twavuga tuti aho tugeze mu gisagara ca bujumbura aho tugeze mu gihugu c'u burundi twebwe turiho turakora ku buryo bushimishije aho tugeza mugabo murazi ko ibikoresho byinshi biva mu mahanga ibikoresho byinshi birazimvye cane ariko turavye tugereranije uko imyaka iheze n'uko uno munsi biri turabona ko hari intambwe ishimishije cane kuko abaganga b'abakenezi terapete cyane ku muntu hari ikibazo cya koruneri barashobora gushika bari ku- ku biti biri hagati ya mirongo irindwi na mirongo umunani bakorera mu gihugu cy'u Burundi mugo uravye abarundi nabo uko bangana ni benshi cyane kandi indwara nazo ni nyinshi kuko ni mu bisata byose byo kwa muganga turakorana uri abarwayi baza bavuye mu gisata cy'ibyariro uri abarwayi baza bava mu gisata ca- c'abana bavu- muri pediyatiri uri abo turonka bavuye mu ibagiro uri abo tusanga baza bavuye ku baganga b'umutima bajya bavuga ko bafite indwara z'imvubuka ry'umurindi w'amaraso ibyo bita imipereji wumva dufise ama eh, indwara nyinshi ziza zitugana natwe turi bacumva ko turi ko tudasharashika n'ijana rimwe ku gihugu cy'u Burundi cyose uko kingana n'indwara zihari murumva ko tugifise igikorwa cyo gukora si ukuvuriro ni naka n'umwe rero nka Corneille numva ko nomubwira nti ahubwo ico yohaguruka akabivuga nawe ahageza kugira ngo dufashanye kugira ngo izo ndwara nimba ziriho mu kayogoro nimba ziri ku muhano uyu n'uyu n'uyu akamubwira ati iyo ndwara uwo muntu ntumugumize muhira ahubwo mujane kwa muganga kuko iyo ndwara iravurwa naho twuba turi bake abarwayi dushobora kubakira kandi bizogenda neza murakoze yabajije niba kumbure yumvise mufise experience ubuhinga mu- muri uwo mwuga muraduga ruguru kuja gufasha abanyagihugu cane cane mu ntara aha, ayo masantre adariho nk'imuramvya n'imuyinga nk'uko mwabivuze mwoba muduga mukaja kubona n'abanyagihugu mu- mu mu mavuriro mato mato kumbure
Eh, tw'ico dukora ahubwo turafashanya mu gutanga ibiganiro hama ruguru hariho aba- abaganga basanzwe bariyo du- turi kumwe muri asosiyasiyo y'abakinezitarapeti bari mu burundi hama tukaduga ari ukwigisha mugabo kugira ngo umunyagihugu amenye iyo ntuzenya iyo ndwara ayimenya ryari ubwo naho nyine turacafatirwa ntiturakwira nk'uko bikenewe kuko usanga abatonze imbere ye imbere y'aho tuvurira ari benshi ugasanga uwo munsi wo kuduga naho nyine abo bose uba wahasize ni ukwidoga rero nicyo gituma numva ko turacari n'ibikorwa cyane cyo kugira ngo dushobore kuhashika ubwo namwe bw'amaradiyo n'uwo mu- mu- wese ah, ari umuntu amenya ko iyo ndwara ishobora kuboneka ni ugufashanya kugira ngo dushobore kumenyekanisha ico gisata hama umurwayi ntagume muhira ngo bamwite ikimuga kandi yari ashoboye gukora guteza imbere igihugu nk'abandi Mhm, murakoze cyane reka tubandanye ku murongo twakire abandi banywanyi biradiyo ijwi rya amerika tubibutse ko turiko turavuga ku ndwara zikenera kim- kineziterapi ni ukuvuga u- kugororwa ingingo z'umubiri hamwe n'ubumuga butandukanye kugorora ingingo z'umubiri cyane cyane Eh, turi kumwe na muganga deo ndayishimiye havurira ku bitaro bitandukanye by'igisagara ca bujumbura n'ahandi mu ntara tubandanye ku murongo twakira abanywanyi b'ijwi- b'ijwi rya amerika tubandanyirize kuri emmanuel mwiriwe neza
mwiriwe neza Mm. uduhamagaye uri he emmanuel
mu kanyosha Mhm, bujumbura duga ku ijambo yego rero icyo ni- ni- ni- icyo na jane agomba kuvuga Mhm.
ni uko na nyene boraba nyene kugira iyo ndwara ahubwo umuntu kugira bishoboke umuntu ayirandurane n'imizi namba hariho inshanjo nka kujya ku izindi z'agasama n'ibiki Mm, ariko ni indwara zijyanye no ku- no kugorora imitsi n'ingingo z'umubiri si si nk'indwara eh, ikenera igi- urucanco nk'uko umuntu yabyumva Mm. kumbure dogiteri ashaka Ntacyo- kugira icyo yongeye ko Eh. ntaco urumva mugabo i- i- ico nk'ubu uye na mwabujya wumva avuga ati nabo nyene nte- abakozi si benshi Mm.
bogerageza bakaraba ukuntu bigisha a- a- abantu nyene nk'ubu nk'amashuri ubona aba hariho abantu usanga bariko barigira nyene ivy'ubuganga bakaza barigisha kugira iyo ngwara ibonetse umuntu aca anyaruka gukira atarasinzikara Mm. Ura- kubera ubukene bw'ama- bw'abaganga Mhm, mhm. urakoze cyane rwose emmanuel katubandanye Yego.
twakire jean baptiste halo jean baptiste turi kumwe
ni amahoro ku ijwi rya amerika ni amahoro n'amahoro
oranje nkaba mba iburinga muri komine yanga mu ntara ya bubanza Mhm.
rero nashimye ku bw'icyo biganiro mwakije ku ijwi rya amerika murakoze cyane gushima
ego kuko iyo ni indwara kweri abantu benshi batatabura ko ari indwara benshi babifata ko umenga ni ni- ni ubumuga umuntu aba yavukanye mugabo aba ari indwara aba yavukanye agomba niba ari tumutumire uko yose umuntu ushobora kuhagura nk'akarere mu mavuriro yose ari mu ntara z'igihugu kuko kenshi abaganga benshi hariho abaganga bamwe batamenyera ibyo- izo ndwara zifata muri nuko uba zifata no kumenya ni ubu- ni ubumuga yavukanye zitohera ku madisipanseri amwe amwe Ubu- ntusaba ko bukwira mu ntara zose z'igihugu kugira ngo iyo ndwara turabe ko yoran- yoranduranwa n'imizi kuko by'ukuri twabonye ko isindikaza abantu kandi ari indwara ivurwa kabatsinda jewe ndafise umugenzi nahanuye bamutwara yatwaye umwana wiwe ahantu bita kuri sekizito akoresha niki Mhm.
umwana wiwe yari yavutse ataraba inyuma Mm.
aguma araba imbere mugabo by'ukuri baramuvuye arakira Mm.
rero gusa abo baganga bavura muri izo ndwara ntibakwiye hose rero mu ntara y'abubanza nta namwe tujya tubabona
Mm.
basaba ko iyo mutumire rero bokwagura akarere mu madisipanseri hose agatuma haboneka n'umuntu n'umwe azi iby'iyo ndwara atuma aza abishoboye ubufasha abanyagihugu aba ndabashimiye urakoze cyane rwose jean bosco ku ntererano yawe n'ikibazo tubandanye ku murongo twakire na alisa alisa mwiriwe neza
mwiriwe neza mu mahoro
ego ndashima Mm.
ego rero mpagaze mu ntara ya mwaro Mhm.
nashaka kubaza uwo mutumire ubwa mbere na mbere ndamushimiye ku kiganiro yaduteguye ni ikiganiro c'inkoramutima kuko turabona abantu benshi bagendana ubumuga umuntu atarazi ico bivako kumbure umuntu nti- aka- ntiyibaze ko ari indwara ariko ubu turatabuye rwose ko ari indwara nagomba kubaza je ndamaze kubona nk'abana bavuka ntibahagarare cyangwa ntibavure akaguma bicaye mbega abo bana boshobora kujanwa muri ibyo bigo batudondaguriye hama bakagororwa mu rukunda bakamera nk'abandi cange hariho n'abandi maze kubona aho guhagarara bakagenda baravura bobo uwo bajana boshobora kugororwa hama bagahaguruka bagatambuka mbega bisaba ikiringo kingana gute kugira ngo umuntu ajane uwo mwana mu- muri ibyo bigo by'igororero yatubwiye hama nashaka kumubaza ikindi kibazo Mhm.
Ah, n'umuganga adasanzwe yoba ariko arakorana gute n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu hamwe na leta kugira ngo yagure noneho ah, hagugwe ivyo bigo kandi hongere habeho n'inyigisho zidasanzwe ku baganga hari ibisata byinshi by'abaganga benshi biga za seze firimiye za saje fame n'ibindi abaganga baragwiriye turabafise ariko mugabo abavura iyo ngwara numvise ari bake cyane ngo ni mirongo irindwi gusa mu gihugu cyose namusaba yuko nawe yogira icyo aterereye kugira ngo hugururwe ico gisata cigisha abaganga bo kuvura izo ngwara kugira ngo amagara y'abantu atere aja imbere Eh, twari utwo tubazo twanje urakoze cyane rwose alice mutumire wacu dr ndayishimiye abanywanyi batatu basa n'ababajije ikibazo kimwe ah, kandi baragushimiye cyane kuko nk'uko babyivugiye ni igisata kitazwi cyane kitavugwa ko cyane ni nayo mpamvu twashimye kukiganira kuno munsi nk'uko mu minsi yahera eh, ryari hirya y'ejo ku munsi wa gatanu niho isi yose yahimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe eh, ukugu- i- iki gisata rero ku bijyanye n'ico muba muri ko murakora kugira ngo iki gisata caguke kimenyekane nk'uko emmanuel yabivuze kwigisha abandi banyeshuri mu gisata c'amagara y'abantu kugira ngo baje muri uyu mwuga ah, bigeze he leta mukorana gute ku bijyanye no kwagura eh, uyu mwuga
Yeah, murakoze Eh, nibyo ibibazo byose bimeze nk'ibi- nk'ibisa Eh, kandi ndabashimiye nabo nyine ku gushima bavuze Eh, muri make ku kibazo nashaka guhera kuri alice cyane aravuga ati abana eh, ba- bagendana ubwo- ay- ibyo ba- ba- ama- bu- ba- byanse ko bahagarara byanse ko bagira nte bi- izo ni ni ibibazo turonka kenshi kuko hariho abaza bafise imitsi banyugumba bamuvuga ngo bameze nk'abagenda nk'i- nk'inzoka mu kwinyuganza ata tuguvunamba bafise mu ngingo mu by'ukuri iyo ni indwara imwe turonka y'abana bateba kwicara bateba guhagarara ugasanga kuza imyaka itanu itarakunda aho ashobora guhagarara cyangwa ngo yicare cyangwa ngo atambuke muri ibyo oye ni ikintu muri tine iwacu dukora kandi by'ukuri tukarongera eh, icyo ni ukwita hezita nziza aho umwana ashobora guhagarara agatambuka akamera neza tuvuje ubwo buhinga bwo kugorora dukoresheje utu- eh, ama egisisi n'ubundi buhinga hariho n'ababa bafise badadarara bataba bameze nk'uko kukoroha cyane kuko bakadadarara badadara naho nyine turafasha mu kugira ngo iyo miti yadadaraye ishobore kuyikwega ishobore ku- kureka ku- kwitunatuna hama ngo adadarare n'ibindi bit- bitandukanye nizo ni indwara zimwe zimwe turonka by'ukuri aho bazibona abo bantu bo barungika mu masantere atandukanye y'ino mu gisagara cya bujumbura na ruguru muri sena n'ahandi masantere amwe amwe atangiwe kuboneka ruguru hama yabajije ati bisaba umwanya ungana gute kugira ngo umuntu akire Eh, no mwishura gato nti nta murwayi asa n'uwundi nta n'indwara isa n'iyindi mugabo muri kine byose bisaba kwihangana bigasaba n'akanya havuyemo igisata cyo kuzibura inzira z'ihemero ku bana n'abatama usanga baba bafite ibikorwa bikanga ko bashobora kubisohora ngo babicire abandi eh, nibyo bimara umwanya muto usanga ari inshuro zitatu inshuro zitanu eh, kenshi basanga ikiringo kinini bishobora kuba nk'inshuro cumi ahandi aho biba bya bisa n'ibyatevye mbwa ahandi biri mu bintu vya mbere binyaruka gukira n'ibyo byo gushobora gukuramo ibikorwa n'ibindi bishobora kuzivya ku- kubuza ihemero ry'abana ko rimera neza cane n'ibyo by'abatama kugira ngo umutama akorora acire hari igihe naho nyene bigorana muri ibyo muri kine nivyo dukora kandi biragira ico bifasha umurwayi agakira n'ingoga ariko izindi ndwara nk'izi zijana n'udutsi nkaburabwonko ibyo ku baganga bane ba neurologue bakoresha usanga umuntu yagize pararize y'igice kimwe cyangwa ibi- ugasanga ibi- igice c'epfo ntikigira inguvu icya ruguru ntikigira inguvu ibyo biramara umwanya hagati y'iminsi icumi n'ukwezi n'amezi abiri n'amezi atatu kenshi ntirenze amezi atandatu ariko umuntu akuze byashikiye hama kuma ati amagara y'abantu na leta twuba turi dukorana gute amagara y'abantu yaratwemereye kuva inyuma y'umwaka wa bibiri na cumi na kane ko twokorana kuko kare amagara eh, twahora turi mu gisata cyo gushigikirana ibyo bita minisiteri ya solidarite ubwo ubu uye twemerewe kwinjira mu gisata cy'amagara y'abantu kugira ngo amagara y'abantu ahagurukane natwe kugira ngo turwanirize hamwe izo ndwara z'ibyaduka zihari kandi zibangamira abanyagihugu benshi rero novuga nti gica kiza gihura n'ibya jean batiste yari yabajije ku ico twokora mu kuvura izo ngwara nivyo twe twuvuga turi turahagurutse turi eh, turiho turafashanya igisata c'amagara y'abantu twaragisavye ko ibitaro vyose bita ibitaro do district coba gifise n'imiburiburi umukineziterapeute umwe navyo mu burundi biri mu- bira- biri- birahakwa gushika ku mirongo itanu n'imiburiburi kuri district tuharose umuganga umwe wo mu kineziterapeute arashobora kuzo- ku- kubona ibibazo bihari akabona umurwayi aje ko biba afite ico kibazo hama akavura ibimunaniye agatra- agashobora ku- kurungikira uwundi akamufasha ubwo tugafashanya kugira ngo aho hose ku bitaro bihari ruguru hose mu mwaka mu myaka ibiri canke itatu hazobe hari umuganga w'umukineziterapeute nibaza ko amagara y'abantu nayo nyene yo babishize mu ntoki kugira ngo dushobore gukorana dushire kure murakoze Mhm.
nk'icyo kibazo cya alice yaravuze cerekeye sinzi ko- sinibuka neza ko ari alice cyangwa jean batiste icyo kibazo cyerekeye umwana yari yavutse adashobora guhindukira ni ikibazo gihambaye cyane kandi Mm.
kumbure ababyeyi bamwe bamwe bashobora kwibaza ko ari uko azokwama mu buzima bwiwe bwose nibuhe bundi bumuga bumeze nk'ubwo aho umuntu abona ati ibi iyi ntako bitazo ntako bizohinduka niko azokwama umuntu ashobora kugiramwo icizere ati birashobora guhinduka nk'uko ukuntu uwo mwana yavutse adahindukira inyuma
Mm, urakoze ni jean batiste yakivuze nk'ushinga intahe y'ibyo yiboneye undi ni umuntu yavutse Eh, iki kibazo ca jean batiste gishusha n'icya alice mu buryo bubiri alice yavuze ubutagira inguvu mu mitsi hama jean batiste nawe yavuze ubudadarara ubudadarara aho imitsi yi- idadarara izosi rigahindukira bikanga ko ashobora by'ukuri guhindukira no kugororoka rero muri ibyo turabibona cyane ni eh, ni ni mu gifaransa babyita spastique aho imitsi yitunatuna ikadadarara hama biba bikeneye ko umuntu iyo mitsi ayikwega kwega buhoro buhoro hama igasubira igasubira kugira bwa buzima bushasha aho umutsi ushobora ashobora guhindukira agashobora kuraba aho yawo uko umuntu wese ashobora kuraba akomeye rero izo ziraba ku bana bakivuka ku bantu bagize ya ndwara y'ivumbuka ry'umurindi w'amaraso mu bice bigira kabiri aratangwa mu ntango iyo ndwara yamufashe i- ingufu zose zigahera mu ku kuboko canke mu kuguru canke mu gice kimwe c'umubiri hama uko iminsi itera iza niko atera adadarara ugasanga ukuboko kurituna intoki zikituna hose hakitunatuna rero muri ico gihe twico dukora turamuhindurira ivyo turiko turakora iyo ari umuntu afise ubwo bumuga bwo kuju- bw'ubutagira inguvu ku mu- kw'imitsi kumukorera ama exercice atandukanye ajanye n'indwara afise mu bwo twihuta mu gukora hama uyu nawe wa kabiri aba adadaraye dukora buke buke ama exercice tuba twateguye ajanye n'iyo ndwara afise ni ukugira ngo imitsi ihezikwe ire- irehe kuguma yitumye igororoke amashobora kugira mitende bisaba ko ni indwara zimwe zimwe duhura hariho n'iz'umugongo zishika zishusha n'izo kubera ukwicara kw'iminsi twama twicaye mu mu mu mu pozisiyo imwe ugasanga eh, nko mu biro ugasanga ni hahandi wic- wicaye uko uvuye mu biro ugaca wicara mu modoka uvuye mu modoka ugaca wicara muri salo muhira canke aho ufata agafanta ku mugoroba utashe eh, waheza ugasubira ugashika umva tukamuri bwa buzima bwo kwicara Mm, gaca ugasanga uja mu rero umu- aha. umutsi umwe rero ugasanga witumye kubera uri muri pozisiyo imwe ntiwarose umwanya wo kuronka akanya ko kuja gukora imyimenyerezo ngororamubiri rero hariho abandi abo uca usanga rero baza kwivuza bavuga ngo bafise umugongo wigarukagaruka bafise ivyo bita nerve sciatique yigarukagaruka ku eh, uhereye ku gisusu umanuka kubera umutsi wonyene uba ari umutsi witumye tumye cane hama ugaca ufyonda iyo nere ihava isohoka ku ruti rw'umugongo wari usanga uwo muntu rero aza afise umugongo ababara cane atihindukiza atikoma urumva ko ni indwara novuga nti zose ziza zi- zi- zihurira ku mutsi wituna Mm.
ahandi naho akaba ari umutsi wakwegutse cyo ugasanga ni ikena ry'u- ry'impwe rya ogisijeni mu bwonko nko kuri aba bana batonya baba batarose impwemu zikwiye ogisijeni zikwiye mu Mm.
bwonko igihe baba bakiriko baravuka akaba ariho baca bateba kwicara Mm.
mu jambo make ni nk'ivyo Eh, ndakeka ko abariko baratwumviriza cyane cyane abari mu bisagara nk'abantu dukora mu biro ni twebwe usanga tugorwa cyane n'izi ngorane Ni- niko bimeze n'i bujumbura ni abantu ahanini mufise a- ababarondera bari mu gisagara kuko aribo bicara mu muduga mu biro ugasanga bagiye kuryama abari ruguru mu mitumba eh, bobo usanga baguma bakora utuntu baguma bari ku ma- ku maguru ba- bagende- bagendagenda ni ikibazo cyo mu gisagara ku bijyanye n'imitsi Eh, yego urakoze nko kuri ibyo urabye ku rugero mm, urabona ko ab'i bujumbura bara- baratwitura cyane bivanye n'ubuzima baba basanzwemo n'ibyo twita gutera imbere ko gutera imbere hariho uvuga ati sisi umukozi akubura sisi umukozi yugura porotaye sisi umuntu byose biri gutyo hariho umuntu abijejwe uba usanga twibagiye twa dukorwa duto duto two muhira twebwe nyine dushobora kwikorera mugabo natwe nyine turi mu bifasha kugira ngo umuntu ku munsi ku munsi ashobore gukora eh, ico bita muri oms isigura kuri- hariho exercice ico twokwita exercice nico bita sport ni- n'utwo bita activité physique rero muri utu tuntu dutatu iyo umuntu ashobora gukora aka gasiporo afise uwundi muntu agaca koga akagira ama exercice mu mazi agashobora gutambuka ku mugoroba akagira iki bisigura ko abari mu bariko barafasha kugira ngo bashobore gukinga utwo turwara tumwe tumwe tujanye n'ivy'imitsi vy'amanere n'umugongo n'ibindi bitandukanye mugabo turabona abamama bacu ruguru kuri izo ndwara zimwe zimwe hariho izo barengera kuko baba bari mu kurima baba bari kuvoma bari muri mu dukorwa dutandukanye mugo nabo ikibazo gica kibatera kenshi ni kubera n'igihe yumvise uwo mugongo yumvise uko kuguru abandanya arindira ngo hari igihe hari igihe hari igihe akarinda rero agera gushika kwa muganga nawe yamaze kuremba yumva rero ko ico notanga ko impanuro ni uko igihe cose umuntu uko ari kose ku myaka yiwe n'uko angana yotegura akanya n'ak'iminota mirongo itatu inshuro gatatu mu ndwi akaja kugira imyimenyerezo n'imyimenyerezo ngororamubiri kuko irafasha kandi n'iyo muti wa mbere uhari novuga nti ntasubirizwa kugira ngo umuntu ashobore gukinga ubumuga bumwe bumwe bujanye no kwicara Mm, murakoze.
murakoze cyane rwose tubandanye ku murongo hariho abandi banywanyi benshi bafite ibibazo n'ibyiyumviro tubandanyirize kuri reverien mwiriwe neza malo reverien reverien turi kumwe ndakeka telefone imugoye turashobora kubandanya kuri cedric cedric eh, wiriwe neza
Niriwe neza ni Bonateri.
Eh, ni cedric hatunga imana turi kumwe canke ko ndabwiye ko dufite ba Oya, cedric ni babiri
Cedric.
cedric oui cedric akazina kawe dufite ba cedric babiri Eh, ni Cedric- ni Cedric irakoze irakoze duga ku ijambo cedric
yego mbanje kubaramutsa Mhm, urakoze hama si- nariko ndagenda sinabakurikiranye kuva mu ntango kubera uburyo bwo gutumatumanako bwari bwangoye gato Mhm,
sinashoboye gutahura neza ikiyago mwari muriko kubera uburyo bwangoye kazi Mm, ufite tuko turaganira ku bijyanye no kuvura mu buryo bwo kugorora ingingo z'umubiri hamwe n'ubumuga ah, kineziterapi nibyo tuko turaganira uno munsi
yego yego nibaza ko ngerageje eh, kugo- ku- kugira icyo mvuze ko nabi- nabifatiye eh, nibaza ko agomba kwibariza iyo mutumire eh, none mu kuvura ba- batanga imiti imeze gute canke boba bigisha abantu gute kugira ngo birinde izo ndwara canke umuntu yamaze gufatwa n'izo ndwara boba bamufasha iki umuntu aba akeneye yobasanga nka hehe kuko eh, naho ntari i bujumbura muri aka kanya ariko ndakunda kujyayo nshitseyo nkumva umuntu afite ikibazo uri hehe ga nk'icyo cedric menya ahantu umuntu yari.
uherereye hehe
ubu ubu ndi muri sudani eh, i sudani sud sudan Mm, ariko nariko ndava eh, mu buganda ndiko niherekeza ino muri sudani mhm, mhm. urakoze cyane none mu burundi uzosubirayo vuba kuko twari ko turaganira kuri iki kibazo cyane cyane ku bantu bari mu burundi n'ingene bo- bofashishwa n'ubu buhinga bwa kineziterapi
Eh, yego cyane mu burundi ndahenyo ndakunda kuko n'ubu nta n'indi yari nashyize mvuyeyo ni ukuvuga nicyo gituma yandamubajije inshuti kugira ngo ngarutse eh, bishobotse eh, muze kumumpera utuntu twanjye ashobora kumpa na- n'akanimero kiwe kugira ngo nshyitse mu Mm.
burundi tuzamenye aho tugiye aderesa sawa sawa urakoze cyane cedric tubandanye twakire na cedric hatungimana cedric hatungimana uratwumva
ndabumva cyane yanzuye kubiganiriza Mm, duze ijwi gato telefone yawe numva uri kure gato
aho ndabumva cyane ndiko ndabumva Mhm, mhm, duga ku ijambo
kuri hari niyo ndwara igihugu cya kongo
uri muri congo Mm,
ngo aho bisa muri kizi bisa muri kaminenge hejuru y'iyo- hejuru y'iyo ndwara ndiko ndumva cyane nuko byinshi bivuga ko ndumva iyo ndwara natwe byari aho byari biherereye ndibaza ko hari gufata kuko dukora ingendo cyane kugenda n'amaguru ariko yewe ubu ariko bagenda mu miduga niyo ifata cyane cyangwa nabyo ntabwo nawe ashobora kubafata mu kibazo yizeho na mbere ashobora kubitekereza mm, ni naba ndakumva neza kuko telefone yawe ntiriko irumvikana neza ubajije uti niba abatwara imiduga canke abatayitwara u- u- u- ubusinzikazwa kurusha uwundi ubusinzikara kurusha uwundi Eh, ni nka nacyo kibazo nafata ikibazo Mm, Eh, mm.
rero hano kaza kugera n'amaguru amamodoka amamodoka ni ntoya cyane kuhagera kugera n'amaguru dukomeza cyane n'amaguru iyo ndwara ifata abantu bagenda n'imodoka cyangwa n'abamaguru nabo irashobora gusuka ikabafata Mhm, mhm. urakoze cyane cedric nubwo telefone yawe igoranye gato ariko nibaza ko muganga aza kugerageza kuku- kukwishyura ku bijyanye n'uwo iyi ndwara isinzikaza kurusha uwundi radiyo ijwi rya amerika isa mirenire washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turi ko turaganira ku bijyanye na kineziterapi ukuvura mu buryo bwo kugorora ingingo z'umubiri hamwe n'ubumuga aho ku munsi wa gatanu heze wari umunsi mpuzamakungu wahariwe ukuvura eh, mu bur- muri ubwo buryo turi kumwe na muganga deo ndayishimiye avura mu bitaro bitandukanye by'igisagara cya bujumbura cyane cyane radiyo ijwi rya amerika isamiranire washington dc
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara ni cyanyu
radiyo ijwi rya amerika isamiranire washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda muganga deo ndayishimiye tubaha akaryo eh, mushikirize ivyiyumviro canke inyishu kuri bimwe mu vyo cedric eh, bajya ba cedric babiri bashikirije na reveri dugaye ku ijambo ego murakoze Eh, kuri cedric irakoze yavuze atagifatiye hagati y'iganiro atarakeneye kumenya imiti imeze gute twaba dukoresha twubaha iki ku byerekeye gukinga izo ndwara zijyanye na kineziterapi mu majambo make navuga nti kine ni nta mwana nta mu- nta ukuze nta musaza bose iyo ndwara irashobora kubafata ku byerekeye imiti rero cyangwa birashobora kuvana n'icyo umuntu ariko aravura muri ubu kenshi turakoresha imiti y'ama eh, y'ama anti-inflammatoire nuvuga nti eh, y'ugu- y'amakreme y'amavuta yo gusiga mu rukingo ububabare mu- dushobora gukoresha nko mu kugira ngo imiti yitunatumye imwe imwe dushobore kugira massage eh, tu- tu- tu- dufashe inzira ingana amaraso atembera mu gushobora ku- korosha umutsi kugira ngo amaraso atembere neza kugira ngo tugabanye ububabare bw'umutsi kugira ngo dufashe iyo ngingo dushobore kuyigira kuyigonda no kuyigorora dufashe muri ibyo bitandukanye hama iciri impanuro ni uvuga nti icyo twamuhanura ku myaka ageze ko cya mbere ni uko yokora imyimenyerezo ngorora mubiri icya kabiri ni uko yo kwisuzumisha ku mwaka aciye mu myaka ibiri akaza arasuzuma amagara yiwe kuko dusanga tuguma twiyumvira ngo turacakomeye turacanemo inguvu turacari uku n'uku urabisanga tugeze kwisuzumisha n'akagwara gatonya karatweje kure tukaremba mugobo yosuzumisha akaraba nka indwara y'udusukari akaraba indwara y'umutima abaganga b'abakardiologe bakamurabira ko atavumbuka ry'umurindi w'amaraso ryatanguye kuko nko kuva mu myaka mirongo itatu n'itanu kuduga biba bikwiye ko umuntu yisuzumisha kugira ngo aze araraba ni iki yogabanya ni indya yorya zoba izihe ni- n'ingene yoshobora kwitwara hama akamenyereza imwe amaexercise agasiporo uwo mu cumi n'itanu mirongo itatu nk'uko nari nabivuze kugira ngo n'imiburiburi agire iminota ijana na mirongo itanu mu ndwi yo kwimenyereza gukora exercise hama agategura umwanya wo kuruhuka nawe nyine ntasubirizwa hama ku- kuri cedric hatunga imana nawe arabaza ati mbega iyo ndwara isizikaza abagenda nk'imodoka cyangwa abagenda n'amaguru mugabo nashaka kumwishura ndamubwira nti nta nishuye imbere yaho nta murwayi asa n'uwundi nta ndwara isa n'iyindi mugabo i- n'ugenda n'imodoka cyangwa utagenda n'imodoka mugabo ahubwo icyo namubwira ni uko wenyine nimba agenda n'imodoka nimba agenda n'amaguru icya mbere yo kuva izo mpanuro aragira iyo myimenyerezo akisuzumisha kwa muganga yumvise arwaye akaja ku muganga uyu n'uriya kuko abo baganga bobo barazi uruhara rwa kime baraheza bakabaturungikira abarwayi igihe bibona babona bikenewe hama eh, kugenda n'imodoka si bibi kugenda n'amaguru si bibi ubwo byiza uwo bihindagura byose ukaronka umwanya wa siporo kugira ngo ushobore kume- kuba amuvuma kuri ibyo kuko nkuko nabivuze twe turakorana n'ama- n'ibisata byose byo kwa muganga nta nta nta muganga n'umwe adashobora kukurungikira umurwayi bivanye n'ico abonye ko bikeneye ko bamutunukira muri kino gitabo Mhm, murakoze mhm, murakoze reka tubandanye twakire albert albert eh, mwiriwe neza alo albert uratwumva Mm, albert eh, arabuze reka tubandanye twakire desire desire mwiriwe
alo mwiriwe amahoro
amahoro Mm, uduhamagaye uri he desire ndi mu gatumba mu burundi Mhm, duka ku ijambo
nagomba kumubaza Mm.
muganga alo yarakumva
nagomba kumubaza nk'umuntu yarwaye tuberculose oseze igihe kirekire bidakunda ko atambuka ubu bidakunda ko ko atambuka iyo mufashije
umuntu akuze
yego Mm, angana gute
ni jewe nyine Mm,
Mm.
yego reka tumubaze eh, mu kanya reka tubanze twa- naho no Mhm.
naho nomusanga n'ingene nomubona ko Mm.
nomusanga
Mhm. woguma ku murongo gato ga desire kugira niba hari ikindi kibazo muganga yoba afise akakubaza ko wewe Yego.
usanzwe ari wowe ukene- wokenera uko kuvugwa Ah, reka kumbure duba mbere yuko tuja kuri eliya tubaze muganga muganga ikibazo ca desire cerekeye uko kuntu Mm.
akeneye kukumufasha Mm.
murakoze De- desire Eh, ku uyimaranye iminsi ingana gutega desire nashaka kumubaza iminsi yo wayimaranye Mm, n'ukuntu- desire uramwumva muganga Mm.
Ah, desire yavuye ku murongo muradutunga muganga Mm.
ariko yavuze ko akuze ko Ego.
adatambuka Mm.
ntacu ntacu icya mbere kuri iyi eh, tuberculose yo mu magufa ni imwe mu bishika amagufa ugasanga aravunika n'ingoga canke ntagire ubukomezi bwihuta mugabo icyo umuntu amufasha aramufasha mu gukinga mu gukora ama exercice um, ama exercice yo kugoro- yo gufasha gukomeza imitsi igize ico gice mugabo ico baciza yoza kwa muganga kugira ngo tumurabe uko ameze turabe igituma adashobora gutambuka kuko n'iyo bihari birashobora gutuma umubiri wonyine uba fe u- utakaza inguvu kubera ubuzima arimwo mugabo arashobora kuza bikenewe tugakorana n'abandi baganga kugira ngo turabe icyo dushobora gushikako mu majambo make Mm, muganga kuri ico nyene woduha nimero canke ahantu bobasanga ko benshi bigeze kubibazaho muba mukorera ko tu- tubafise Mhm.
bashobore kuba- kubaronka urakoze nkorera muri cmck naho kuri mezo medicale inimero zanje ni indwi icenda gatatu gatatu rimwe kabiri kabiri icenda Mhm, ni musubiramo indwi indwi icenda Mhm.
gatatu gatatu rimwe kabiri kabiri icenda Mm, murakoze cyane muganga Ego.
tubandanye twakire eliya eliya turi kumwe
egome turi kumwe ndabahaye mwiri mwiriwe neza mahoro neza Mm.
hama na jewe nari nakumye impande y'akaradiyo numviriza nkaba ndanashimiye n'uwo muganga nongera ndamubaza n'aka kabazo kagira gati mbega bo bari bo bahora bafasha bake abantu ushobora gusanga adafise nk'ukuguru nko kuva mu itako atakuguru kurimwo hama ugasanga baramugiriye ikindi kintu biba uko kuguru ugasanga arashobora kugenda ata bya byuma ba- ba- ba- bafata mu maboko bita amabekiyi hama akandi kagira kabiri mbega umuntu arashobora ku- kuvukana iyo ndwara hama ndangize nshimira iradiyo muri rusange nongera nshimira bari- bariya bari mu buhinga bw'ibyuma ko batagize gukora agatelefone kari kagerageje kungora murakoze Eh, guma ku murongo eliya urakoze cyane gushima guma ku murongo kumbe muga- kumbure muganga ashobora kuba afise ikindi kibazo yo kubaza Eh, twibutse ko tuko turaja ku musozo w'umuga- w- w'ikiganiro ariko muganga babanze baganire na eliya gato duka ku ijambo muganga Ego. Eliya eh, nubaza ko ico ya ikibazo nagitahuye cyane arabaje ati mbega ni twebwe turi muri bo bandi bakora eh, amaguru mpimburangingo canke aza gufasha mugabo nashanda mvuge ko barya bitwa aba orthopedist turakorana cyane cyane rwose mu gisata kugira ngo dushobore gu- gushika ku ku byo dushaka hariho ababa bafise amaguru asumbana kumwe ugasanga ni kugufi ukundi ni kurekure ibyo turabibona mu bisata ugasanga umuntu uri kumwigisha gutambuka neza kugira ukinge indwara z'umugongo bita sikoriyoze aho umuntu ahengamira ku ruhande rumwe ibyo turabibona cyane nko kuri aba bantu usanga batwara isakoshi ku rutugu rumwe ugasanga u- igitugu kimwe cyahengamye ibyo turacaye kuri bajya abantu usanga ukuguru bararashwe ugasanga ukuguru kumwe kwaciye kumera nko kuba kugufi gusumba ukundi cye kubera amasida atandukanye ugasanga igice kimwe cy'umubiri cya eh, ntikingana n'ikindi rero bake hariho aho bamuca ukuguru kubera iby'amadiyabete ibi n'ibindi bitandukanye mugabo twebwe muri kine ugaca usanga uriko uramuvura hama akagera ahantu ubona ko wari ukeneye ko hariho ako gace ga- ka- ka- katangana n'akandi kokogwa tukaronka ico gice kugira ngo ashobore guhagarara neza ico gihe rero turakorana cyane n'ico gisata ca orthopedi cyane presque hose aho turi tuba turi kumwe- tuba dufise aba orthopediste turi kumwe kugira ngo ico ki aho tubonye ko bikenewe ko tu akorerwa ukuguru akorerwa ikirato kore guti tuba turi kumwe hama tukaba transfera tugahana Mm.
nabo nyine babonye ugiyeyo hariho ugenda ubwo yari akeneye kineziterapi Mm.
ubu nyine aracamo urumuri iyo turi bisaba ko turakorana Mhm.
ego murakoze murakoze cyane rwose muganga deo ndayishimiye i bujumbura mu burundi mwatanze impanuro zitandukanye eh, murishura ibibazo bitari bike ariko ama- iminota ibiri dusigaranye ah, akajambo ka nyuma impanuro cyane cyane woha abatwumva kuri uno munsi n'izihe ijambo ni rwawe
murakoze cyane Eh, impanuro ya mbere notanga ni uko umuntu wese abonye umwana mu- muri aho tuba aho tugendera aho tugira nte umwana w'imyaka ibiri umubyeyi yabyaye umubyeyi yagize akabona ukuboko kumwe k'umwana ntigu- ntigukora neza nk'ukundi aramubwira ati simbana umwana kwa muganga hakiri kare uzobona umuntu afite ikirenge cyikunje amurunge kwa muganga muri kine biravurwa umuntu afise umugongo wigaruka agaruka namu- naze kwa muganga muri kineziterapi ibi by'urukebu ibi by'indwara zitera bivanye ku ivumbuka ry'imirindi y'amaraso n'ahandi ni- ni- bahaguruke duhagurukane n'abanya twese kugira ngo dushobore kubwira abantu ko iyo ndwara zivurwa kandi umuntu agakira agakira neza hama ataba atararwara nabo bokora iki ni uko mu gufungura urabyo bafungura bakarya indya zitarimo amavuta menshi cyane n'ibindi bitandukanye bakagwiza imboga bakagwiza siporo n'ayandi ma egisesi atandukanye kugira ngo dushobore guhagurukira hamwe kugira ngo tu- tugabanye izo ndwara ziza zitera bivanye no kubiha umuntu wese tugeze ko ku myaka itandukanye Mm.
hama n'amagara y'abantu yodufashiriza hamwe kugira ngo dushobore kugera kure abanya- abanyagihugu bose bashobore kwifuza murakoze urakoze cyane rwose muganga deo ndayishimiye avura mu buryo bwo kugorora ingingo z'umubiri hamwe n'ubumuga i bujumbura mu burundi turagushimiye cyane turashimiye abadufashije mu buhinga bw'ivyuma n'abaduteze amatwi mwari kumwe na oriane itanga ishaka